iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ubu ni saa moya n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ijwi rya amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na oriyani itangishaka uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse oriyani mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza muri iki gitondo amakuru yacu yo muri aka kanya aribanda ku burundi jeremy ngendakumana wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi cndfdd ubu akaba ari intumwa y'uburundi mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yaraye asohoye itangazo ryamagana icyemezo cy'ishyaka yigeze kuyobora cyo guhitamo petero nkuru nziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka mu kanya maze kugirana ikiganiro na ngendakumana maze mubaza impamvu yamagana ishyaka ubwe yayoboye n'umukandida waryo cyatumye dusohora urwandiko ni kubera yuko umugambwe snfdd wagennye nkurunziza ngo asubire kuwuserukira mu matora azoba ari mukuru w'igihugu muri uwo mwaka bakamugena bidaciye mu mategeko kubera yuko ibwirizwa nshingiro amasezerano yarusha atemera yuko hari umukuru w'igihugu yotogwa ku biringo birenga bibiri mu mugambwe rero snfdd naho ndongoye twabonye yuko byaba byiza ko tubakebura kubera yuko tubwiriza gukurikiza amategeko na kare cyane cyane tuvuga ko ari umuhabwambwe uharanira demokarasi ariko bwana ngendakumana wayoboye iri shyaka ibyo ari byo byose ibyemezo byinshi byarifatirwagamo mwabaga mubizi mwebwe icyo gihe nta bimenyetso byari bihari byabagaragarizaga ko ashobora kuzongera kwiyamamaza ubwo ibimenyetso turabibona mugabo twaguma twiyumvira yuko azubahiriza amategeko akabona yuko ibwiza shingiro ritabimurekurira agakora akurikije amategeko nk'uko biri mu nyuma rero turabona yuko by'ukuri ibimenyetso byose bigaragara yuko abishaka niho rero twavuye hasi turamubwira tuti nyakubahwa mukuru w'igihugu byoba byiza uretse kwitoza kubera yuko turabye amategeko turabye inkurikizi zoba mu gihe wo kwitoza turabye abandi bose nyine baguhanuye biba byiza uretse kwitoza kugira ngo igihugu ntigisubire mu ngorane ahubwo izo nkurikizi ni mwebwe mwazigize kuko babirukanye mu ishyaka twebwe icyo si ikibazo kinini cyane kudukura mu mugambwe kuko umugambwe ntuba mu mpapuro umugambwe uba mu mutima w'umuntu icyo rero si ikibazo kinini cyane tuba mu mugambwe cyangwa tutaba muri wo igikuru ni uko igihugu cyoba mu mahoro igikuru ni uko igihugu cyobandanya mu nzira ya demokarasi honorable ngendakumana icyo mwifuriza cyangwa se ubutumwa mwageza ku bandi banyamuryango b'ishyaka sendede fdd mwari muyoboye n'inkubuhe ubutumwa twubaha ni uko iminsi yose mu gufata ingingo zose ari iz'umugambwe cyangwa izerekeye igihugu kwama baraba yuko izo ngingo zikurikije amategeko kugira ngo tuba akarorero ka demokarasi nk'uko ari umugambwe uharanira demokarasi ariko nabo baravuga ngo ayo mategeko yarubahirijwe bubahirije itegeko nshinga kandi ko perezida Petero nkuru nziza n'amategeko bimuha uburenganzira bwo kugira ngo abe yakwiyamamaza ni ikibazo cyane cyane cya politiki gusoma mbere ikibazo cy'amategeko ndetse ko no mu mategeko atabirekuriwe nabwiye yuko ari ikibazo cyane cyane cya politiki muri politiki mbere y'uko umuntu afata ingingo ari umunyepolitike yamabanza kuraba inkurikizi z'iyo ngingo ku gihugu n'abanyagihugu urabona rero yuko muri iki gihe inkurikizi ni uko abantu bariko barapfa abandi bariko barahunga abandi bariko baraturatuzwa urumva rero ingingo yose izana inkurikizi mbi ituma abantu bapfa igatuma abantu bahunga nta munyepolitike akunda igihugu akunda n'abanyagihugu yofata ingingo nk'iyo icyo twakongera ko ni uko twosaba umukuru w'igihugu kugira ngo abone neza inkurikizi mbi zabaye kubera yuko yifuza kuyitoza kugira ngo wenyine afate ingingo arabe neza y'igihugu arabe neza y'abanyagihugu arabe neza y'umugambwe cndfdd acerera afata ingingo iraba ineza ya bose honorable jeremy ngendakumana intumwa y'uburundi mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ukaba warigeze no kuyobora ishyaka riri ku butegetsi mu burundi cndfdd ndagushimiye cyane akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze na hamwe neza muze musubire mu mpamagare nzobishyura
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu aricyo kira kiza kugeza saa kumi na zibiri ikiganiro kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'urwaruka rwo mu burundi
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika mu mihingo itandukanye y'isi abasangwabutaka babayeho mu bukene burenze urugero ishyirahamwe ryitaho iterambere ry'uburimyi ku isi fida rimenyesha ko bugera ku rugero rw'ibice cumi na bitanu ku ijana ugereranije no ku isi ukurundana aho baba ni ikibazo cy'amagara y'abantu inkurikizi ni ukwandukizanya indwara nk'uko ishyirahamwe ryitaho ibibondo ku isi unicef ribimenyesha muri rusange imiryango y'abasangwabutaka ntitera imbere mu kubaho kwayo imvo ni ukuba kure y'ibikorwa biteza imbere abanyagihugu nk'uko ishyirahamwe unicef ribandanya ribimenyesha ukutaronka icyo bafungura na byonyine ni ingorane ku bari mu bihugu bitaratera imbere intandaro n'amareta akoresha amashamba asanzwe ababeshejeho nk'uko ishyirahamwe ry'ibihugu onu ribimenyesha abakenyezi barakengerwa mu kibano ibyo bituma bama badenderejwe nk'uko inama ya gatandatu yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yahuza abasangwabutaka n'amashyirahamwe ibimenyesha byongeye barafungwa ku bwinshi ugereranije n'abandi bo mu yandi moko insiguro ni uko ata buryo bafise bwo kuriha amahadabu y'ibyo bakosheje nk'uko iyo nama yabereye muri maroc ibandanya ivuga tumenyeshe ko igipolisi kititaho ibibazo byo mu kibano cy'abasangwabutaka inkurikizi n'igwirirana ry'abihanira nk'uko ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abasangwabutaka ryo muri canada afac ribimenyesha mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwabutaka kuri mikoro muri kumwe na jewe diane ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya bururi mugenzanje joseline nduwayo arubaza ati hokorwa iki kugira ngo ukubaho kw'abasangwabutaka ku isununure ngizi inyishu bamuha ukwitaho amashuri akiga hama ikindi naco bakareka kwikumira leta yobishyiramo uruhara ikabaha nk'ibiganiro kugira ngo nabo nyene ibereke yuko ari abarundi nk'abandi turakenye nta bikoresho dufise nta cifuko dufise nimudukurikirane Icambere mbona nuko leta yomanza kurosa amatongo abantu batayafise bamaze kuronka aho baba bakarima abadafise uburyo ikabafasa tubona yuko mwadufasha mukadukoresha mariyaje mukaba nk'abandi mukaduha n'umugambi wo kuja mu ishyirahamwe nk'abandi ni uko bo baronderera ibigwati hamwe n'abandi bakareka kubashyira mu kigwati cya bonyine abagira neza bakaza bakarabahanura bakabigisha imyuga bakaja hamwe bagakora ubuzi
nimudufate mu mugongo tuje hejuru nk'abandi muturose ibintu by'ibiterwa bakatwigisha imigambi yo kwiteza imbere nk'uko abandi babikora n'ukuntu umuntu yoshobora kuba abayeho abana neza n'abanyagihugu bakaba nk'ibitungwa bakaronka nabo uduse two kuza baratera nuko abakuru botuvugira tugahembuka b'abana bacu bagatera imbere natwega abakuze bakatwibuka aragahuzu turagakenya
ibikorwa by'imyuga y'abasangwabutaka bikwiye guhabwa agaciro amanama yerekeye kubateza imbere yasanze byotuma bisanzura mu bandi banyagihugu abakenyezi b'abasangwabutaka bakwiye kumenya ko ibifungurwa byabo ari ingirakamaro ku magara ibyo byofasha mu iterambere ry'amagara yabo nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ribimenyesha kugira ubuserukizi birafasha mu guharanira inyungu zabo ibyo byatumye abo muri congo brazzaville bashyira ahabona ko bakora ntibahembwe mu nama yabahuje muri afurika yo hagati mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwabutaka tega amatwi itohoza mugenzange joseline nduwayo yagiriye mu ntara ya bururi
urakoze diane kuma ijambo hirya no hino y'inzu z'abasangwabutaka bo mu kigwati cyo mu karimbi komine bururi nta bigega byuzuye tubona nk'uko ahandi bimeze inkuru dukura muri icyo kigwati zimenyesha ko atari n'ibyigeze bihaba byongeye umwimbu w'agatasi ntiwabonetse utereje amaso mu mirima yabo nta mirima y'ibijumbu ibitoki cyo kimwe n'imboga bigeze gusoroma bihari ugereranije no mu ndimo z'iyindi miryango ukutaronka ibyo barya bakongera bakimbura gutumwa n'iyaga ry'amatongo abasangwabutaka bashizwemo ku bwa samuel niyo nkuru utugori yarimye twahereye kotsa gusa ukutimbuka ku isi kuva ku bukene bw'amase yo gutabira kukaba nkako bamaze imyaka ibiri kuri uyo musozi w'ishinge nk'uko leonidas kabwaya aba mu kigwati abivuga ubukene bw'imbuto zimwe zimwe nk'imibyuka cyo kimwe n'ibikoti kubabuza kurima ibyo bifuza ingaruka ni ukuraza amasinde nk'uko bimaze gushikira donavira ndayisenga naho biri uko abandi banyagihugu bemeza ko abatwa basanze badakunda kurima akatari gake banezerezwa no kurya ibitabateye mu ruho nk'uko bamwe muri bo babisigura uko amakungi imwe baba bimbuye gutuma amagara yabo atamera neza twumvirize desire nduwayo aba mu kigwati cyo mu karimbi indwara twe zivuye ko gufungura nabi ziradufata cyane cyane ko nawe turonka ivyo dufungura ntituronka ibisabwa n'amategeko turashobora kwama twariye nk'ubugari kubera arico kintu tubona kitworohera bigaca bituma umuntu ataronka ubuzima bukwiye naho abasangwabutaka baba mu buraro bwiza nta buryo bwite bwo kwiyubakira ubwabo bararonka inkuru dukura ku musozi karimbi zimenyesha ko izo bafise bazikesha amashirahamwe y'abagiraneza nk'ishengero rya pantekoti hamwe na kopede ukuzera mikoro yabo ku ngero baciye kubatera umutima mubi w'impembo idakwiye goreti ndayihimbaze umutwakazi ntashimishwa n'intete z'ibigori atahana yiriwe kurimira iyindi miryango ukuguma ku myuga ya kera kubabuza isoko ry'ibyo bahinguye insiguro ni uko abanyagihugu bijukiye kugura imbugita imipanga n'ibindi byuma mu maduka nk'uko siliveri nyanduruko umucuzi abivuga ukubura umutahe wo kugura amatongo ari mu isi y'ibumba kubahebesha umwuga wo kubumba inkono reho niyenda barushimana na kibumba kuva ashitse mu kigwati cyo mu karimbi ukwama bakorera impembo yo ku munsi ku munsi gutuma bataziganya twumvirize kapitori nande wabike umutwakazi reka twe nta mara dushobora kuziganya hari aho tujya gukora tugahebura nk'uburonsa amajana atanu akayagura nk'inuso y'ifu urumva rero iyo migambi yacu icyo itera isubira inyuma ugwaruka rw'abasangwabutaka rurasiba ishure imvo nuko baja guca amahera mu gihe c'ivyigwa ugushera mu mabarabara ni inzira yo kuja mu ngeso y'ubusuma ku bwa Eliya Sabimana akurikirana ikigwati cyo mu karimbi bitumwa n'ubukene baba bafise naho biri uko mu gihe bamaze guca ubwenge baricuza mu buzima bwabo Desire Nduwayo umugabo w'umutwa yiyumvirana ntaryo intambwe abageze ko iyo atayacira mu wa gatandatu kuba kiri muri yo ukudasubiranwa ivyigwa ku mugoroba ni intambamye ku bumenyi bwabo ku bwa beratunga imana wo ku ishuri ritoya ryo mu karimbi bitumwa n'uko bataba baronse ibyo bafungura ku mutaga muri kino gihe ubushurashuzi buribonekeza ku bakobwa b'abasangwabutaka insiguro ni uko bataronswe ibya nkenerwa bifuza n'ababyeyi babo twumvirize Roland wa yezu arongoye ikigo cdfc kijeje iterambere ry'ingo imibano n'imiryango mu ntara ya bururi yahabi abakobwa dusanga bazi no mu bisagara atakindi kibazanye atari ubusambanyi bakubwira bati twebwe biragoye tugisha dufungura muri rusange abasangwabutaka bari mu bigwati babanye neza ugereranije n'abakiri ukwabo imvo na mahigwe bagize yo gushikirwa n'inyigisho zijanye n'imibano nk'uko Roland wa Yezu arongoye ikigo kijeje iterambere ry'ingo imibano n'imiryango ibururi abivuga byongeye abakenyezi babo barijukiye gusumba uko bahora kwama bitura abaganga mu gihe cose bikenewe ku bwa Goreti ndayishimiye bitumwa nuko batakiba mu mashamba kure y'amavuriro ukujijuka mu kuja mu bikorwa vy'iterambere kubarinda ingeso y'ubusuma abasangwa butaka twayaze bavuga ko ababa mu bigwati basigaye barima nk'abandi barundi naho imiryango imwe imwe y'abatwa itaremera kuja mu bigwati ukuja kubana n'abandi ni inzira y'iterambere mu mibereho yabo twumvirize zaburone ndayizigiye ajeje ikigwati c'abasangwa butaka ku mutumba karimbi nubwo bashonje nubwo bafite ibibazo baraza tukabaha ibikorwa mu mihana bakarima tukabahemba amahera nabo turabereka ngo umuntu yaronse itongo akwiye nawe gukora amaze kurikora neza akamya ko ibyo ariko arakora ari iby'iwiwe n'umuryango wiwe ibigwati by'abasangwa butaka bitandatu nibyo bimaze kubakwa mu makomine atandukanye y'intara ya Bururi nk'uko vyemejwe na Gloriose Nimenya yahora arongoye iyo ntara
abasangwa butaka ntiboshishikara gukumigwa mu migambi y'iterambere irangurirwa mu karere baherereyemwo ishyirahamwe mpuzamakungu onu risaba FAO ryita ifungurwa ku isi kubitwararika cyane cyane mu migambi y'uburimyi byongeye ntibosigara inyuma mu migambi yo kubungabunga ibidukikije kukaba nkako ishyirahamwe ryita ifungurwa ku isi FAO ryasanze abasangwa butaka babana neza n'ibinyabuzima byo mu mashamba amareta akwiye guhagarika kubanyaga amashamba ivyo byaribonekeje mu gihugu ca Philippines aho ubutegetsi bwaho bwayasubirije imirima y'ibigazi vy'amavuta kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwa butaka tega amatwi ikiyago twagiranye na Gloriose Nimenya igihe yarakiri buramatari w'intara ya Bururi aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo Gloriose Nimenya ndabaramukije mwaramutse neza mu miryango y'abasangwa butaka barashoboye kurondera ubuzima cyo kimwe n'abandi ego cyane barabaho hanyuma bakagerageza nkuko n'abandi bose musanzwe muzi ko amatongo yaga baragerageza rero bakarima ako gatoya bafise hanyuma kumbure bakarondera n'ukundi bashobora kubaho ni nabyo tubahimiriza aho mumaze kububakira babyita ku kigwati cyabo biharije ubwo buryo nibwo bwiza bucaye mubona ko boja kuba mu miryango cyo kimwe n'abandi ko hari hakiriho imisozi ya leta kwari ukurondera ikibanza cagutse hama rero aho dutanguriye umugambi w'ibigwati kuva mu bihumbi bibiri na cumi hariho abo twahaye ibibanza mu bigwati hamwe n'abandi rero aho bishobotse barabashira hamwe n'abandi bakunda kwimuka bahindagura intara n'izindi ntawe murasanga bagurishije ca kibanza mwabaha bakigira ahandi oya ni naco gituma turiko turabamenyereza uh, benshi bagize iminsi babigisha kwandikisha imiryango yabo kuko amaze kumva ko yanditswe yumva ko nawe afise uburenganzira bw'ubundi murundi uwo ari we wese turabona ko nabo bariko baraca ubwenge babona yuko kugurisha ikibanza bamuhaye cyangwa kugurisha amabati y'inzu bamuhaye ari ukwisamburira ko haracariho abashika bagashinga agasago mu ishyamba ahantu ku mitumba higenga mbega bo mubabonye mubyifatamo gute bose turaza aho tubaronderera nk'aho twabahaye matana hari hanini cyane mugabo twagiye tubona bakagenda hakazana uwundi mwene wabo ugasanga rero batanguye kuba ari benshi cyane ni muri iyo ntumbero twagerageza kubashyira ahantu kugira ngo bashobore gukora hanyuma n'imigambi y'iterambere bayigishirizwe hamwe gloriose nimenya ndagukengurikiye murakoze nawe
arakoze joseline nduwayo kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumire amate gato mu kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara nibo bayo mate bati amagara ararutse amajyana irateye baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijyanye n'ibibazo byo kubaho mu miryango y'abasangwabutaka waruka ntimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro uhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
usanga abana se na nyina bose ba mu kazu kamwe none ku bana indero ntitituka kuva kera narindi burya abavyeyi bamye bafise ahantu habo hagenewe uburaro bwabo butandukanye naho abana baryama kuko murazi yuko burya abantu bubatse bayaga vyinshi bishitse aho abana bashobora kubumva bishobora gutuma nabo nyene bibahindura mu myifato yabo ya misi yose mbaza ndakwishura
ko aho leta igaragaza ikabaha n'amabati gahora baca bayagurisha bayagurisha ku kutamenya canke ku bukene bwa cane nibaza yuko harimo kutamenya kutamenya iciza n'akamaro ayo mabati afitiye ku muryango yabo ku magara yabo mbaza ndakwishura
ko batwarana hagati yabo nta ngaruka mbi zizoba ibyiga byarerekanye ko mirongo itanu ku ijana by'abana baba bavutse ku bavyeyi basangiye amaraso bafise inkurikizi ku magara yabo na cane cane ku magara yo ku mubiri canke ku mutwe ico gituma atari vyiza yuko borangarana hagati yabo mbaza ndakwishura
none leta yoba yarateguye umugambi dufate bakivuza nko ku buntu leta irafise imigambi ikomeye na cane cane ku bantu ntaho nikora biciye mu kuronka igipapuro ca ntaho ntikora gashobora kuvugwa mu muryango wawe n'aba batwa babishoboye bashobora kwegera bakaronka ico gipapuro
rugamba rwa makinka yanje
waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
dusanzwe tuzi neza yuko abatwa henshi batunzwe n'akazi ko guhiga bagafungura ibikoko vyo mw'ishamba nta ngaruka mbi ku magara yabo iyo ico gikoko kimeze neza bakagitegura neza bakagihisha neza nta nkeka yuko ataco bibagira mu magara yabo iyo naho ico gikoko gishobora kuba gisindikaye kuko n'ibikoko biragwara ushobora gusanga bashobora kuhandurira ingwara zikomeye zikabasindikariza ubuzima canke ugasanga barandukije n'ababanyi babo mbaza ndakwishura
duhora tubona nk'iyo umutwe abishitse akabumba inkono yiwe kayishora aza ati nkumunyu ndaguha inkono none uwo munyu uratunga umuryango wiwe bikwiye mwumva namwe yuko umunyu udashobora wonyene kubeshaho uwo muryango wiwe ico bikoze ni uko bakwiye kuronka inyigisho kugira bamenye ukuntu ari iyo bashoye amahera baronse baraba ayo bakoresha mu rugo n'ayandi yoshira muri ivyo vyo kubumba inkono kugira bimwungukire mbaza ndakwishura
uko kuntu abatwa bama bafise imigenzi imwe byaba biva n'ukuntu begeranye cyane ivyo bavyita imico nuko babibonye ku bavyeyi babo kuri ba sokuru babo bakabona ko ariko bitegezwa kumera birasabwa yuko bobigisha bakamenya na cane cane bakabugurira iyindi mihingo bagashobora gushika kure babone ukuntu abandi barundi babayeho mbaza ndakwishura
nagomba mbaze nyene ngo wabiye umutwa ngo urwaye sida ngo ubuyigabanije ibyo ni bya bihuha abantu bavuga bishobora gutuma abantu baja mu nzimagiza ugasanga ahubwo bariko barakwiragiza umugera wa sida mu bantu no mu miryango
rugamba rwa makinka yanje
ikiganiro nikira n'ubunyene muganga anita munyana abandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nasaka mbaze yuko mwubakanye n'umutwa umwana muvyara azogira imico y'umutwa nuko azogira imico y'uwo wundi ntibitegerezwa kumera uko onye ashobora kuvukira ahandi agakurana n'abandi akaca afata imico y'aho akuriye mbaza ndakwishura
kujya kuntu mpambona babayeho mwa burya buzu babamwo ugasanga nkijya myotsi iyo bacanye nk'umuriro nta ngaruka mbi ku magara yabo murazi yuko umwotsi atari mwiza ku magara yacu cyane cyane ku byerekeye amahaha bujijuka bakubaka inzu igereranye ihagaze neza mbere bakayisakaza amabati bagatahura yuko kubaka inzu nziza ikwijije uburinganire ari byiza ku magara yabo n'imiryango yabo n'ibibondo byabo mbaza ndakwishura
ko bavuga ngo bafise amaraso y'ibikoko biba biva kwa bijya bikoko bafungura byo mu ishyamba oya si ibyo na gatoya kugwara baragwara nk'abantu bose abana babo baragwara nka kujya kw'abana bari bose eka n'izindi ndwara zose nabo nyine barashobora kuzigwara rero nta kuvuga ngo bafise amaraso y'ibikoko kuko bahiga ibikoko ni abantu nk'abandi mbaza ndakwishura
dufatiye ku bukene baba bafise nico coba gituma batagwira kutaronka bya bintu nkenerwa mu buzima kugira umuntu amererwe neza ni ukuvuga gufungura neza kurara ahantu heza kuronka ibintu bya nkenerwa vya mbere bikenewe mu buzima ni ukuvuga amazi meza kwambara neza murumva yuko uko iminsi igenda bimugabaniriza iminsi yiwe yo
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumere amatega ato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara duhe ijambo abanywanyi bacu desire niyo nkuru wo mu rutovu mu ntara ya bururi abaza ati umuntu yisiramuje ahuje ibitsina n'urwaye arandura muganga anita munyana mfashiriza umunywanyi arashobora kwandura kuko hari ibintu byinshi bitandukanye bikwiye guhurirana kugira umuntu yandure bishobora no kuva n'inyifato mwakoresheje muri ko murahuza ibitsina bishobora kuva n'uko yoba afise igikomere ico gituma rero wisiramuje nti- ahubwo nivyo biragabanura ko wandukira cyangwa uwo muntu ugasanga ni haki candura yamigira iracari myinshi myinshi mu bitemba mubiri vyiwe ugasanga irakaze cane ngaho nta nkeka urashobora kwandura naho uba wisiramuje
turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu hawe na muganga zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru uno munsi uvuga uti uneganega atacu uneganeganye bakakunegura bikubwiye iki
bikubwiye iki nk'abantu usanga mu migenzo yawo arirata neza yikwaza ibintu nawe nta nta bintu na kimwe azi
bikubwiye iki umuntu ubwiwe arashobora kwirata mugabo ugasanga ari abantu rero cavuga utuntu akaba ati rya muntu ati rya ntabyo afise ngaho atwirata ko bikubwiye iki
urashobora kuba wiga nka kwirise igice giheze ugaca utaha ushyitse muhera ugaca wiyemera ku bandi rero babimenye yuko wabaye nk'uwa nyuma urumva ashaka kunegura arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye joseline nduwayo na ara ive irankunda bamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma jacqueline segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku icu rya amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza twandikire kuri voa bujumbura mu uvyandike mu ijambo rimwe arobase gmail akaburungu com canke mutwakure kuri mirongo irindwi n'imwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na zibiri canke kuri mirongo irindwi na zitandatu amajana icenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe diane ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije icyo kiganiro kira saa kumi na zibiri zigira zigere mu masegonda make cyane muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha muryoherwe kandi mugire wikendi nziza
mwaramutse neza dususuruke nk'uko mubizi mu burundi umwuka wa politiki ntumeze neza umuti ni uwuhe maniraruta martin uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya mani martin ati nanjye nabyibajijeho uwo muti narawubonye muze tuwusangire
Kinashakishije umuti w'ibibazo tubona muri ubu buzima nibazaga umuti wadukiza amakimbirane n'inzangano nibaza umuti watuma dutuza tugaturana tugaturana dutuje dusangira ibyo dutunze tugahumeka amahoro tugaturana dutuje dusangira ibyo dutunze tugahumeka amahoro tugaririmba amahoro tugasakaza amahoro tugatura mu mahoro tugahumeka amahoro tugaririmba amahoro tugasakaza amahoro tugatura mu mahoro tugahumeka amahoro Nge nakomeje gushaka uwo muti wakura w'icyari tugatuza ukaduhumura amaso tukabona icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa ukaduhumura amaso tukabona icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa uwo muti ndawubonye muze mumwe wo mwese uwo muti ni urukundo twakimita urukundo tukinura amacakubiri mu mitima twakimita urukundo tukimura amacakubiri mu mitima maze tukaririmba amahoro tugasakaza amahoro tugatura mu mahoro tugahumeka amahoro tukaririmba amahoro tugasakaza amahoro tugatura mu mahoro tugahumeka amahoro
ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke mu gihe mani martin avuga ko umuti w'intambara ari urukundo nyakwigendera matata jean christophe we ati abanyotewe gutwara nibo batwigisha amacakubiri abanyotewe gutwara nibo baduta mu manga vibuzimu ujya ibuntu
mwabahereye ingoma abasha yamwe mu rusengo rwa muhungu we mwabahungu mwe Shaka! Bumbe! Ça fait des jours, des mois, des années que j'arrive pas à dormir. Ça fait des jours, des mois, des années. Oh, je ne fais que souffrir. On tue les enfants de Dieu parce qu'ils sont autour tout petits. Rendre la vie aux enfants. Oh, y a pas pire péché. Oh. De loin j'entends les cris de leurs petites voix en détresse. Oui, je les entends qui crient. Oh, ils sont sans défense. Le pays est à feu et à sang. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend? Oui, pour sauver ces innocents. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on entend? Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Ce que je tiens à te dire, mon frère, ça me vient du fond du cœur. Et je m'en vais te le dire, sans rancœur et sans peur. Ton père t'a menti, mon père aussi m'a menti. Car tout est tout si, nous sommes tous des frères. Et les amis, yo, oh, yeah, yeah. Et vous, si, mon jibou, nous, oh. erega nivyo mwene mahoko bibutse mu gihugu hayoyoyo tutu tutsi nous sommes tous des frères tutu tutsi nous sommes tous des frères baguhaye imbunda n'amasasu ugenda wica abahutu utoya baguhaye imipanga n'imihoro ugenda utemagura abatutsi utoya oya singeza abanyotewe gutwara nibo badutwara bakaduta mu miserege abanyotewe gutwara nibo badutwara batwigisha amacakubiri abanyotewe gutwara nibo badutwara bakaduta mu manga erega nivyo oyeyaya bibutse mu gihugu erega nivyo mwene mama bibutse mu gihugu oyoyoyo utu tutsi nous sommes tous des frères utu tutsi nous sommes tous des frères umuryango zihuza abatwa abahutu n'abatutsi zimirisho zimirisho zimirisho yamwe mwe mwabahera mwe yamwe mwabahera ingoma abasha yamwe urusengo rwakungwe mwabahungu mwe shaza bumbe utu tutsi nous sommes tous des frères mizo ndanga utu tutsi nous sommes tous des frères Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères. Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères. Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères. Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères.
turasusuruka ku ijwi ry'amerika mu gihe cy'amage akenshi abantu bamwe na bamwe bakunze kwibaza bati mana urihe samputu jean paul nawe ati mana wari urihe kirya gihe
intumbi zisaga urwa gihanga burya wari uri he he? mana wari uri he he? kirya gihe mana wari uri he he? kirya gihe ko wirirwa ahandi ugatahirwa na wari uri he he? wari uri he he? uri nyir'ububasha ukaba nyir'impuhwe nyir'isi n'ijuru wowe ushobora byose ko n'ubu nizera ko bo bose bari iruhande rwawe nyir'ibiremwa nyir'imbabazi wari uri he wari uri he wari uri he kuki wemeye ko bagenda kariya kageni ko ruriya atari rwo bari baragenewe umwana none u rwanda rwikoreye imfubyi n'abapfakazi abanyeshavu n'agahinda bitazashira semana
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ikiganiro dususuruke harageze ko abantu bahindura ingendo harageze ko umutima ushingira intahe ukuri yaramenje ni nimbo na jean pierre uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya kidumu
Barakeze ko abantu bahindura ingendo Barakeze ko imitima ishingira nawe kuri Atagucisha iruhande Atagukingira ikibaba Turwanye injari Turwanye ububisha ishari n'inzigo bivane mu mitima wishe wasahuye ngo yaramenje wikitse mu kiza atoteza abandi yaramenje wishe mu kwihora uwahoye abantu ubwoko Barakeze ko twese tutijuka Barakeze ko twese dusangira ijambo n'urukanywa ataryo kwihorana ataryo gukokeza ingwano turwanye injavi turwanye ubisha ishari n'imizigo bivane mu mitima yacu
inshuti tugahonya umuryango turabarundi tukavuga ikirundi mu mico y'abarundi kirazira kwitwa
o mana yanjye o my god
ijwi rya amerika turasusuruka aderese ni radiyo yacu arobaze voa news akadomo komu mukurarinda ara uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya ara muku ati inzika ntikabe
hari ikiya mbere z'ukwakira mu mwaka wa mirongo icyenda banyarwanda twarasakiranye arusha muri tanzaniya niho habaye ikoraniro amata yatangira ubwo mura hose w'amararumo mura kwaba n'abigorora mura kwaba n'adorabusa karakeye biracika pe iguru yakwiye imisozi amaraso atemba nk'imigezi ayiwe twitabaje amahanga rekana twitabaje ibihugu by'inshuti batimu bareke baparane mura hose b'amararumo mura kwaba n'abigorora mura kwaba n'adorabusa narabashatse ndababura narababuze ndanyugirwa ngasa n'utagira iyo nturuka be munyarwanda wasigaye imigambi yawe niyihe uramenye inzika ntikabe mura hose b'amarayo mura kwaba n'abigorora mura kwaba n'adorabusa munyarwanda uri wuziwe
ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke wanuma we ngwino ni kizito mihigo ni aha dushoreje mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi
inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeneye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu murimo dutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma w'ingwino wanuma w'ingwino ngwino twibamire wanuma w'ingwino mu kirere cy'u rwanda wanuma w'ingwino duhamye ukwemera wanuma w'ingwino uduherekeze ibaba ryayo rya mbere risa n'amaraso ibaba ryayo rya kabiri ni nk'amazi umutwe wayo usa n'umukororombya iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse iguruka iririmba ubudahemuka iguruka ibyina kubaho no kubana intero yayo ni imwe n'iy'ubutagoma iyo numa niyo nziza niyo twe twimbitse wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze inzira y'urukundo igana imana mu nema y'umutuzo igana amahoro mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi iyo numa niho ikunda gukora icyari yisasira imigenzo y'ubudatenguha ikiyoroza isengesho ry'ibisingizo igoboka abahanzi batakigira inganzo iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino mu kirere cy'u rwanda wanuma we ngwino duhamye ukwemera wanuma we ngwino uduherekeze hariho abayikunda batazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasingiza imana mutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri kutagira ikizinga iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma we ngwino wanuma we ngwino ngwino twibanire wanuma we ngwino indirimbo iteka imbabazi mu bantu